Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese mutwumva aho muri nongeye kubasuhuza hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi ikaze mu biganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika none yogira gute umucungira umutekano akongera akavuga yuko umutekano wiwe ubangamiye kuko barafite uburenganzira bwo kugira ati abo mfite bibakwiriye nimumwongerereze nongerereze n'abandi uwo ni umushingantahe wirinyamitwe ni umujyanama mukuru wa perezida w'uburundi pierre nkurunziza ku bibazo by'itumanaho arahinyuza ibirego ememagera umuvugizi wa agatorwasa wungirije umuyobozi w'intebe nshingamategeko mu burundi yageretse kuri bamwe mu bayobozi b'ishyaka rya cndd fdd ndetse no ku muntu umwe mu bakora muri perezidansi y'u Burundi iyi nkuru kimwe n'inkuru zose zo mu karere k'ibiyaga bigari n'amabwiriza mashya ku matora ya perezida w'igihugu mu rwanda ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi ry'amerika mwese kandi tubaye tubararitse mbere y'izo nkuru zose ariko ku buryo burambuye tubanze tubagezeho amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya mugenzi wacu rosine munezero ari hano muri studio agiye kuyabagezaho waramutse neza rosine
mwaramutse Etienne mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radiyo ijwi rya amerika aho muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri nigeria aho igipolisi cyatangaje ko abiyahuzi bateze igisasu mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu gihitana abantu barenga cumi n'indwi n'abashika kuri mirongo ibiri bakomeretse abiyahuzi bane nibo bakoze icyo gitero mu gisagara cya maduguri mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri abenshi mu baguye muri icyo gitero ni abanyagihugu bari bacungereye umutekano nk'uko byatangajwe n'igipolisi muri ako karere mu bakoze icyo gitero bivugwa ko harimwo umukenyezi umwe haraheze imyaka umunani umuhari boko haramu utanguye gukora ibitero byawo mu gisagara cya maduguri ku mugwa mukuru wa leta ya borno mu ntumbero yo gushinga leta ya kisilamu ivyo bitero bimaze guhitana abantu baharurwa mu bihumbi mirongo ibiri n'abarenga miliyoni n'ibihumbi amajana indwi bataye izabo perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yongereye by'agateganyo ibihano bisanzwe byarafatiwe igihugu cya sudani perezida trump yongeye ko ikiringo cy'amezi atatu kuri ibyo bihano iteko rya perezida trump rije risubirira ry'uwahora arongoye amerika barack obama yari yateye ku ikumu mu kwezi kwa mbere ryongera rikuraho by'agateganyo bimwe mu bihano byafatiwe sudani byategerezwa kumara amezi atandatu tubutse ko sudani yafatiwe ibihano by'ubutunzi no gushira imitahe aho muri sudani kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi inyuma y'aho amerika yagirije gukorana n'imirwi y'iterabwoba bivuye ko yacumbikiye umukuru ku mugwa mukuru wayo umukuru w'umuhari al qaida osama ben laden perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yafashe kandi urugendo agana igihugu cy'ubufaransa kuri uyu wa gatatu bitekanije ko aza kuganira na mugenzi we emmanuel macron bazohimbaza kandi isabukuru ry'imyaka ijana iheze ingabo za amerika zinjiye mu ntambara ya mbere y'isi yose abategetsi baza gukora inama kuri uyu wa kane i paris imbere y'uko babonana n'abamenyeshamakuru perezida trump yabwiye abamenyeshamakuru ko yiteze ku ibibazo bya siriya imigenderanire ya amerika n'ubufaransa hamwe n'ibindi bibazo bijyanye n'iterabwoba biza kuba mu byo aganira na mugenzi we w'ubufaransa perezida trump yavuze kandi ko bashobora gusubira kwihweza ibyavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu biri mu murwi g20 yabaye mu ndwi iheze mu gihugu cy'ubudagi sputnik iradiyo y'abarusiya yatanguye ibiganiro byayo bya mbere ku hano i washington dc mu ntumbero yo gushikira abanyagihugu ba leta zunze za amerika mu byo yise ayandi makuru icyo kinyamakuru kivuga ko kije guha ijambo imigwi y'inkehwa idashikirwa n'ibinyamakuru bikomakomeye ababyihweza bavuga ko icyo kinyamakuru ari igikoresho cya leta y'uburusiya kandi ko gifise intumbero yo gusambura intwaro zindi abakozi b'iyo radiyo bavuga ko ibiganiro byabo bizofasha abanyamerika kwiyumvira amakuru y'imvaho atari ayo babariwe ibiro by'ikinyamakuru cy'abarusiya sputnik byatanguye ibikorwa byabyo muri iyi ndwi birahakana ko bitavugira leta y'uburusiya kandi ko bidahabwa amategeko n'iyo leta robert ortung umwigisha muri kaminuza ya george washington hano muri amerika aramirira kure izo nsiguro ortong akavuga ko ari umugambi w'uburusiya wo konona demokarasi n'ivyiyumviro by'abanyagihugu ba leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson ni umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu ntaco arashikiriza ku bijanye n'uburyo ibiganiro arimwo muri arabiya saudite biriko biragenda mu gisagara ca jeddah niho Tillerson yagiranye imibonano n'abashikiranganji bane baturuka mu bihugu by'abarabu ibihugu bisanzwe biri mu matati n'igihugu ca Qatar muri urwo rugendo Tillerson yabonanye kandi n'umwami Saud King Salman wa Arabia Saudite hamwe n'umuganwa Mohammed bin Salman Al Saud w'ico gihugu Tillerson avuga ko imigenderanire ya Amerika na Arabia Saudite ikomeye ibiganiro vyo guhuza ibihugu vy'Abarabu Tillerson ariko abikorera mu gihugu ca Kuwait ari naco kiriko kirafasha mu kumvikanisha ivyo bihugu biri mu matati ari vyo Arabia Saudite, Emirats Arabes Unis, Bahrain na Misiri. Luiz Inacio Lula da Silva yahoze arongoye igihugu ca Brazil yagirizwa n'ubutungane kujya ibiturire no kunyuruza amafaranga akaba yasabiwe umunyororo w'imyaka icenda n'igice. Lula yahakanye ibirego vyose bimuriko akazobandanya kwidegemvya mu gihe azoba kiriko aritaba ubutungane.
urakoze cyane rosine kuri ayo makuru avugwa ku isi no ku mugabane wa afurika iyi gahunda radiyo yacu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru mushobora kandi kudukurikirana mukoresheje aderese yacu ya imeri kuri radiyo yacu arobaze jimeri akadomo kome ndetse no kuri fesibuke aderese mwakoresha ni radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mwashobora kandi kudukurikira mukoresheje urubuga rwa twitter naho ni radiyo yacu ni ku ijwi ry'amerika amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu rwanda ejo kuwa gatatu nibwo komisiyo y'igihugu yongeye kwibutsa bwa nyuma amabwiriza agomba kuzaranga abakandida mu bihe byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abakandida bashya bwana philippe mpayimana aziyamamaza ku giti cye na frank habineza uhagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije batangaje ko bagifite imbogamizi z'urusobe ni inkuru mugezwa na mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali mu Rwanda mu masaha yine n'igice zo mu gitondo nibwo bwana philippe mpayimana umukandida wigenga uhatanira gusimbura perezida kagame ku mwanya w'umukuru w'igihugu biciye mu matora yarasesekaye kuri komisiyo y'igihugu y'amatora ikimihurura mu mujyi wa kigali yari mu modoka y'ivatiri yambaye ikositime y'ubururu ahita yinjira mu cyumba cya komisiyo y'amatora n'abamuherekeje yaje akurikiranye na bwana frank habineza umukandida nawe uhatanira gusimbura perezida kagame ku mwanya w'umukuru w'igihugu uyu ari ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda bwana habineza yaje mu modoka y'ijipe toyota ihenze izwi nka vwt yambaye ikositime y'umukara nawe yahise akurikira mugenzi we bwana mpayimana mu cyumba cya komisiyo y'amatora perezida w'u rwanda paul kagame umukandida wa fpr inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi yarahagarariwe na bwana evode kazasomako umukomiseri mu ishyaka bwana mpayimana umukandida wigenga na bwana habineza perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bakimara kwemezwa na komisiyo y'amatora ko ari abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bahawe n'uburinzi magingo ya buri umwe afite umupolisi umucungira umutekano muri ibi bikorwa mu cyumba cya komisiyo y'amatora abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani uyu mwaka bamazemo byibura nk'amasaha abiri komisiyo y'igihugu y'amatora ibibutsa amabwiriza agomba kubagenga muri ibi bihe bagiye kwinjiramo byo kwiyamamariza gutegeka yaba habineza yewe na mpayimana baravuga ko bagiranye ibiganiro byiza na komisiyo y'igihugu y'amatora bagisohokamo bahaye ibiganiro bigufi itangazamakuru duhereye kuri bwana mpayimana abanyamakuru bamubajije niba yiteguye kuzageza ku ndunduro intego yiyemeje yo guhatana na perezida kagame kandi bigaragara ko ingufu zabo bombi zihabanye bwana mpayimana yasubije ko mu bushobozi buke afite azagerageza kubukoresha uko bikwiye ariko nanone akomeza kumvikanisha ko agikeneye amaboko ya rubanda kuko asanga ari bo bifitiye inyungu mu nzira ya demokarasi dusabwa amafaranga menshi cyane kugira ngo igikorwa kizagende neza ariko duhera ku yo dufite noneho uko igikorwa tugenda tugikurikiranya buri munsi nabaha urugero yenda tuvuze ko bishobora kugera nko miliyoni zirenga nk'ijana ariko tukaba dushobora guhera ku bushobozi bwa mpayimana yenda tuvuge nka miliyoni imwe ariko tukazayirangiza yenda twarakoresheje nka miliyoni nka cumi n'eshanu cyangwa nka mirongo itanu ni uko nguko ni ku bibazo by'amafaranga tubivuga ntabwo ndi umuntu ucibwa intege n'ubusabusa ndi umuntu umenya gucunga uduke mfite nkatubyaza umusaruro ku buryo nizeye neza ko tuzarangiza kampanye uko biteganijwe ikibazo cy'ubushobozi buke muri ibi bikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu rwanda ukurikije ibisobanuro by'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda byumvikanisha ko kitari umwihariko kuri bwana mpayimana uretse ibibazo bya mikoro make haniyongeraho ibibazo by'igihe gito abakandida bakomeje kugaragaza ko nabyo bizababera intambamyi bakeneye kwiyamamariza mu turere mirongo itatu mu minsi cumi n'icyenda yagenewe ibikorwa byo kwiyamamaza bwana frank habineza agasanga hari naho bitazabashobokera kuhagera kubera umwanya muto bisaba yuko nibura umuntu yajya mu turere tubiri ku munsi kugira ngo mu minsi cumi n'icyenda dufite tube twarangije uturere mirongo itatu ariko biragoye kubera ko tubifitemo no kugira umwanya w'itangazamakuru nawo mwanya wo kujya ku mateleviziyo cyangwa ku maradiyo ni akazi nyine katoroshe ngewe icyifuzo cyanjye nasabaga nibura iminsi mirongo ine n'itanu navuga ati iminsi mirongo itatu buri karere kakagira umunsi wako none tukagira iminsi cumi n'itanu umuntu yajya no muri diaspora kuko urabona dufite muri diaspora za ambasade twemerewe kujya kwiyamamaza kuri za ambasade mu bihugu byo hanze nkanjye mfite navuga najya mu bwongereza muri amerika muri swede mu bubirigi bugande muri kenya zambia hose tuhafite abantu ariko sinzi ko bizakunda kuko iminsi ni mikeya no mu gihugu ni mikeya kandi nawe hanze tuba dukeneye kujyayo ibibazo by'igihe gito komisiyo y'amatora ikigena yavuze ko gihagije byaba bwana philippe mpayimana umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse na bwana frank habineza umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda rwanda ntawigeze atomorera bihamye itangazamakuru ngengabihe izamuranga muri ibi bihe byo kwiyamamariza gutegeka batubwiye ko bazabidutangariza nyuma buri mukandida mbere y'uko ajya kwiyamamariza ahantu runaka ategetswe kujya abanza kumenyesha inzego z'ubutegetsi z'ako gace mbere y'amasaha makumyabiri n'ane biteganijwe ko ibikorwa byo gutangira kwiyamamariza ari kuri uyu wa gatanu tariki ya cumi n'enye z'uku kwezi kwa karindwi bikazarangira mbere y'amasaha makumyabiri n'ane ngo amatora abe nakwibutsa gusa ko amatora ari ku itariki eshatu z'ukwezi kwa munani ku banyarwanda baba mu mahanga n'itariki enye z'ukwezi kwa munani ku baba imbere mu gihugu ariko rero abakurikiranira hafi bya politiki yo mu rwanda bo ntibabura kwemeza ko bisa naho perezida kagame w'ishyaka fpr inkotanyi rimaze imyaka makumyabiri n'itatu ku butegetsi asa n'uri wenyine mu kibuga cya politiki aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi hari inkuru twabagejejeho ejo bundi ku wa kabiri ku mugoroba n'ejo ku wa gatatu mu gitondo umuvugizi w'ishyaka rya fnr rya agaton rwasa uyu ni umudepite ari nawe kandi wungirije umuyobozi w'inteko ishinga amategeko mu burundi aho uwo muvugizi yatangaje ko hari umugambi wateguwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya cndd fdd wo kwica agaton rwasa duhitisha iyi nkuru bwa mbere ntitwabashije kuvugana n'abantu bashyize mu majwi barimo abayobozi b'ishyaka rya cndd fdd ko baba bari inyuma y'uwo mugambi naraye mbashije kubona umujyanama wihariye wa perezida w'uburundi mu by'itumanaho wiri nyamitwe usobanura muri uyu mwanya uko bakiye ibirego bya eme magera umuvugizi w'umugambwe wa fnl icya mbere ni ugukosora eme magera si umuvugizi w'umugambwe fnl kuko icyo tuzi ni uko ari umuvugizi w'umuntu yitwa agatoni rwasa akaba ari umushingamateka akaba mbere ari n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka igitangaje kandi kinatwengeje ni uko agatoni rwasa nk'umushingamateka yatuma n'abanyagihugu ashobora kwivugira ariko akavugirwa n'umuntu yibereye mu bubirigi ikigira kabiri ni uko ibyo bintu by'ibyagiriji si ubwa mbere biba icyo ni cyo bita mu cyongereza to draw attention abashaka iyo amaze iminsi yumva atawumuvuga atawumwumva atagerageza kurondera ikintu cyotuma abantu basubira kumuvuga ni ibintu rero bitagira umutwe n'amaguru byaba byabaye hanyuma uyu akibaza yuko ibyabaye kera yahora agira yica abantu bagendanye yibaza yuko abantu bokwifuza kubimugirira reka nibaza rero ko ari ikinyoma kandi ikinyoma cyambaye ubusa reka tumufateho umuvugizi wa umushingantahe agato rwasa uyu agato rwasa mu minsi yashize nawe yavuze ko afite ikibazo cy'umutekano yo kumva afite ubwoba izo mpungenge cyangwa se ubwo bwoba bwana agato rwasa yazamuye ku rwego rwa perezidansi mwazakiye muti nimba ko ari ibintu bitwengeje urumva ubivuga ari mu bubiri ubu uri hano mu gihugu byamunaniye kubyivugira none ko yatowe n'abanyagihugu akaba ari no mu nama nshingamateka byamunaniye kubivugira mu nama nshingamateka byamunaniye gushobora kubivugira hano mu gihugu kugira ngo yerekane yitire urwego rw'igipolisi agira ati jewe umutekano wawe ntukuriye umuntu afite ingabo zimuherekeje umuntu acungerewe nka kurya hari akantu yaba ari umunyagihugu asanzwe none se tuvuge n'ubwo mutari mu nzego z'umutekano mushingantahe nyamitwe umushingamateka agaton rwasa yigeze yumvikanisha ku rwego rwa perezidansi cyangwa se rw'umugambwe cndd fdd ko afite impungenge z'umutekano we ubu ufite impungenge z'umutekano ntazibwira ibiro by'umukuru w'igihugu ahubwo yitura inzego zijejwe umutekano arafite mbere n'inteko zimuherekeje arafite abamucungerera umutekano none yogira gute abamucungira umutekano akongera akavuga yuko umutekano wiwe ubangamiwe kuko barafite uburenganzira bwo kugira ati abo mfite ntibakwiriye ni mu nyongerereze nongerereze n'abandi mugabo ibyo ni amahinyu ibintu bitagira umutwe n'amaguru iyo ni nk'inamico mu gihimbi n'ibintu ni ibintu bisanzwe kandi tumenyereye kuri agatongo gusa kuko uno munsi aba araha ejo akaba ari hariya uno munsi ukuguru kuraha ejo kukabaha kuko nta muntu yoca mu nzira ngo yongere ashyire mu byatsi ari mu nama nshingamateka iki kibazo cy'umutekano wa gato rwa sasa ubwa mbere hari n'ikibazo cy'abayoboke b'umugambwe we fnl ejo ku wa kabiri twavuze abatawe muri yombi mu ntara ya kirundo si bo bonyine mu bihe byashize n'abandi batawe muri yombi polisi itangaza ko babangamiye umutekano bakoresha inama zitemewe n'amategeko icyo kibazo cyo mu kibona mute ko ari abantu ba fnl gusa nta muntu wa fdd cndd wari ugera uvuga ko yatawe muri yombi kubera icyo kibazo icya mbere ni uko abo aba atari aba fnl kuko fnl n'umugambwe wemewe n'amategeko y'u Burundi kandi ufite ababuramutswa ukongera ukaba ufite n'abanywanyi abandi nabo n'inkozi z'ikibi zifashwe zigakurikiranwa n'amategeko n'indi izo nkozi z'ikibi ari abanywanyi ba agatondwasa murumva ko ibyo ari bindi ni uko nawe yofatwa akajya gusigura neza ingene ashobora kuba avugira agendana n'inkozi z'ikibi zigenda zirisha zigenda ziratera amagana hirya no hino hanyuma zafatwa ngo turabanywanyi ngo umuntu witwa agatondwasa ibyo nibaza yuko ari ibintu bitumvikana ni ibintu bitegerezwa kujya ahabona kuko abanyagihugu barakeneye kumenya ukuri kuronka umuco nta muntu yo kuyitirira yuko ari we abaye umuvugizi w'inkozi z'ikibi zose hano mu gihugu izifashwe zose nta muntu afatirwa ubusa iyo umuntu arindwi afatwa ni uko aba ari mu makosa ayo makosa aba arimo rero akageza kuyahanirwa nimba rero yumva yuko ari we mukuru wabo ari we yemanga ubuwe gito buri bukorerwa hano mu gihugu n'abo bantu bari gito murumva yuko ibyo rero ibindi byo si politiki ni ibintu rero bitegerezwa kwiga neza kugira ngo ukuri kujya ahabona n'uwo muntu yitirira inkozi z'ikibi nawe ashobore gushikama imbere y'ubutungane ndabashimiye cyane umushinga ntahe wiri nyamitwe ni umuvugizi wihariye wa perezida Pierre Nkurunziza ku bibazo bijyanye n'itumanaho murakoze cyane mwana tukiri kandi mu burundi umukuru w'ishyirahamwe orukome ryiyemeje kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta mu burundi gabriel rufieri yandikiye ibaruwa umufasha mu biganiro bihuza abarundi muri iyo baruwa rufieri asaba ko ibiro by'umuhuza yoweri museveni perezida wa uganda byakora ibishoboka byose kugira ngo abarebwa n'ikibazo cy'uburundi bose batumirwe mu biganiro gabriel rufieri yavuganye na mugenzi wacu frederic nkurikije ubu aratangira asobanura bimwe mu bintu bashyikirije muri iyo baruwa ibyo twamwandikiye ugwete ugwete rushimikiye ku bintu bine icya mbere ni uko tumushimira cyane ko yashoboye ku ibiro byiwe byavuze yuko bazosubira gutanguza ibiganiro mu mpera z'uku kwezi kw'indwi ikigira kabiri twashyize muri urwo rwandiko ni uko twamusabye ko yoza azanye integuro y'intangamarara y'icyo twise amasezerano ikigira gatatu twanditsemo ni uko hari abantu umuntu abona yuko ibiganiro batabishaka abandi nabo bakarondera ibintu na biriya kugira ngo ntibabikurikize tugasaba rero yuko bufata ingingo zose zishoboka kugira ngo bose bashobore kwitaba ibiganiro kugira ngo bigende neza icya nyuma twashyizemo urwo rwandiko ni uko twifuza ko ibiganiro bimaze igihe kirekire cyane bitorenza ukwezi kuko hari ibibazo bihanze abarundi twifuza ko twajya tujya kuduha ibyo biganiro ibibazo bijyanye n'ubukene ibibazo bijyanye n'ubushomeri ibibazo bijyanye n'igurana ry'abantu ibibazo byo gutegura akazoza k'ejo k'abarundi kuko uno munsi ibyo bibazo bihambaye cyane mu gihugu nta muntu umwe ariko arabivuga ko usanga bose baguma biruka mu bintu bya politike mugabo ibibazo biharaba abarundi bose miliyoni zirenga cumi na zibiri umengo abanyepolitiki bose barabyibagiye mu bindi bintu mwasabye mwasabye ko imitahe yafatiwe abantu bagirizwa uruhara mu mutekano muke wabaye mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo mitahe ihagarikwa ivyo ntivyoba bitandukanye n'ibintu vyinshi bisabwa n'abarundi bavuga ko kudahana arico catumye uburundi buja mu vyago bwama burimo mu byo twanditsemwo ibyo biri mu icyo twise integuro y'amasezerano icyo twise mu gifaransa pre ako hari ibyo twita intangamarara cyangwa ibyo twita repeyarabure mu ibyo twita repeyarabure rero hariho ibintu bihambaye cyane twebwe nk'abantu bari mu mashyirahamwe yigenga tuvuga mu kirundi baca umugani y'uko intibagira itabana twebwe ntidushigikiye kudahana abantu bose bakoze amakosa mu bisanzwe ni byiza ko bahanwa mugabo uya hari icyo mu gifaransa twita rokontansiye elegitohare iyo rero ahantu hari ikintu bita rokontansiye elegitohare cyangwa ukutumvikana bike mu by'amatora ibyo ni ibintu twibaza yuko bifata ingingo za politiki tukajya twiyumvira rero yuko hamwe ubu uya butangura kujya mu bintu byo guhana byotera ikibazo nibagira ibiganiro hanyuma nibabiheza baheze barabe abo bantu bagize amakosa heza babahane kuko nta muntu yagize ikosa abantu bo muri buri komite twe tuvuga ngo ntibabahanize ntibishoboka mu kanya gatoya cyane rwose mwasabye kandi ko n'ibikorwa byo mu rwi w'igihugu ujejwe gutoza ukuri n'ukurekuranira ibikorwa byaba birahagaze ibyo byofasha iki mu nzira yo kurondera amahoro mu burundi hari urwandiko rw'impapuro cumi n'icyenda ishyirahamwe rikomeye ryarundikiye umuhuza twaravuze akamaro k'uyo mugwi nyine n'akamaro gahambaye cyane mu kamaro k'uyo mugwi harimo mw'icyo twise la detraumatisation ni ukuvuga kuruhura imitima y'abarundi uno munsi bafite ibibazo byinshi barushe kubera ibibazo bagiye baracamo uno munsi rero umugwi nk'uyu uhambaye cyane utangiye gukora akazi hari ibihumbi birenga amajana atanu bari hanze y'igihugu twe tuvuga tuti ibiganiro byohera urumva twavuze ukwezi kumwe uwo mugwi ugaca ku kivi byoca bigenda neza cyane aha rero gukora igikorwa hanyuma kigaca gisubirwamwo mu nyuma murumva ko atacyo byomara umugwi turawushyigikiye cyane mugabo byoba byiza barindiye nk'uku kwezi twafuze kugira ngo bace bakora byose babikorere hamwe mwavuze kandi ko abanyapolitike bo ku mpande zose bafise ukuntu babikwegera ko eka bashyira imbere inyungu zabo mu gihe abanyagihugu bariko baricwa n'ubukene eka n'umutekano muke hari akizere mufise ko abo banyapolitike muvuga bazohindura kugira ngo iyo nshuro y'ibiganiro igiye gutangura igire icivuyemo nibyo twifuza cyane kandi ishyiramo rikomeye ryarakurikiranye kuva kera cyane ukungene abanyepolitiki bigenza n'ibi bintu by'ibiganiro aho ubona ko mu by'ukuri umwe wese arondera inyungu ziwe ku giti ciwe kandi ibyo turiko turabivuga twebwe tubivuga turabye ingene opozisiyo yigenza ingene abari ku butegetsi bigenza usanga umengo bobo birabira inyungu zabo bonyine ntibigera baraba ingene umunyagihugu amerewe uno munsi nagira ndabibutse ko muri imyaka ibiri iheze hamaze kwirukanwa icyo twita rekizasiyo abafasha bashika kuri bane ibyo mubyibuke gabriel usiri umukuru w'ishyirahamwe urukome murakoze cyane rwose kuko kanya mwaduhaye murakoze namwe ku mwanya muduhaye imana ibahezagire
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya ijwi ry'amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika donald trump aheruka kwakira umukuru w'igihugu cya korea mu bumanuko moon jong in abo bategetsi bempi bibutsanya ugukomera k'ubucuti buri hagati y'ibihugu byabo kuva bagipfundika amasezerano yo gukomeza ubucuti hagati y'ibihugu byabo byarababereye inzira ikomeye yo gukomeza amahoro umutekano n'iterambere rya korea y'epfo ku bijyanye n'akarere ka korea n'ibihugu biri hafi y'ikinjanya cya pacifique perezida trump yarongeye aributsa ko leta zunze ubumwe za amerika izogwanira ikongera igakingira korea yo mu bumanuko ibitero ibyo ari byo byose yogigwa ko aba bakuru b'ibihugu bombi baremeje ko bazobandanya gukorana ku kibazo cyose cyoza giterwa na korea yo mu buraruko hakoreshejwe ubushobozi ubwo ari bwo bwose amerika ifise haba ibigwanisho bisanzwe cyangwa ibigwanisho ruhonyanganda bya nucleaire aba bategetsi babiri barongeye barakomeza umwumvikano hagati yabo werekeye kurwanya ikibi cyose cyoza kibangamira amahoro n'umutekano bitewe na porogaramu yo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda bya nucleaire canke ihingurwa ry'amamisire bigirwa na korea mu buraruko perezida trump na perezida moon bariyemeje kubandanya bakorana uko bashoboye kose mu gushika ku migambi bose hamwe biyemeje kandi imigambi n'ibikorwa bishobora gusuzumwa mu bijanye n'uburyo bariko baragerageza guhagarika porogaramu za nucleaire mu karere k'ibihugu vya korea amerika irabandanya gusaba korea mu buraruko guhagarika agasomborotso hamwe n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano mu kubasaba kubahiriza amategeko mpuzamakungu biyemeje gukurikiza aba bategetsi bempi ba amerika na korea mu bumanuko baremeranye yuko ibikorwa by'imyimenyerezo ya gisirikare y'amamisire bibandanya kugirwa n'igihugu cya korea yo mu buraruko arirengera ku mategeko atandukanye y'ingingo z'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bijejwe umutekano ku isi amerika na korea y'epfo bibandanya gushyigikira ibihano mpuzamakungu bisanzwe bihari ku gihugu cya korea yo mu buraruko mu ntumbero yo kuremera mu buryo budasanzwe leta ya korea yo mu buraruko ngo ihagarike agasomborotso kayo ivyo kandi n'ingingo yo kugira bagaruke mu nzira y'ibiganiro inzira yo kugirana ibiganiro na korea yo mu buraruko iracuguruye mu gihe ibintu byoba bisanzwe byifashe neza amerika na korea yo mu bumanuko hamwe n'amakungu bariteguriye gushitsa korea yo mu buraruko kuri kazoza keza bahisemo inzira nziza perezida trump na perezida moon biyemeje ko bagiye kunga ubumwe bukomeye kugira bateshe kandi bagwanye ibibazo vyoterwa na korea yo mu buraruko
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika inshuti twari kumwe muri uyu mwanya nongeye kubashimira aho muri hose mukurikira radiyo ijwi ry'amerika haba ku maradiyo yanyu haba se kuri facebook ndetse no ku rubuga rwacu kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi turabashimiye kandi kuba mwakomeje gutega amatwi tubifurije amahoro mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mukurikira radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.